iyi mwumvanirado y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikaze mu biganiro n'amakuru bya mu gitondo muri kumwe na venuste nshimiyimana turahera ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari azi gukurikirwa n'ikiganiro cy'urubyiruko ejo tubafite n'ikiganiro dusangira ijambo perezida w'u rwanda paul kagame aravuga ko leta zunze ubumwe za amerika zishyira imbere inyungu zayo ku mabuye y'agaciro muri afurika mu kiganiro agiranye n'abanyamakuru basuraga u rwanda barimo n'uw'ikinyamakuru semafor perezida kagame yavuze ko leta zunze ubumwe za amerika yahisemo gukorana na repubulika ya demokarasi ya kongo aho gukorana n'u rwanda kubera amabuye y'agaciro temistokle mutijima umunyamakuru steve clemons w'ikinyamakuru semafor avuga ko ubwo yari i kigali muri iki cyumweru perezida kagame yamubwiye ko politiki y'amerika ku rwanda ndetse no ku karere asanga imeze nk'iyobera kandi yuje uburyarya perezida kagame yabwiye uyu munyamakuru ko ibyo amerika ihora ivuga ku rurimi kuri demokarasi rimwe na rimwe bigaragara ndetse bikumvikana nk'urwenya perezida kagame wakunze kugira ibibazo mu mibanire na amerika muri iki kiganiro yavuze ko ukwiruka ku mabuye y'agaciro y'ingenzi kwatumye abategetsi ba leta zunze ubumwe za amerika bahitamo gutonesha kongo kurusha u rwanda aho umukuru w'u rwanda yamaganiye kuri ibyo amerika inenga u rwanda kugira uruhare mu ntambara ya kongo avuga ko ibyo ari ikibazo cy'inyungu za amerika gusa perezida kagame yagize ati kugira ngo iki kibazo kidatuma kongo yegukira ubushinwa upfa kuvuga gusa ibintu byiza kuri bo si ngombwa ko biba ari ukuri kabone niyo byaba ari ibinyoma mu kiganiro cyagutse n'itsinda ry'abanyamakuru bo muri amerika bari basuye u rwanda muri iki cyumweru perezida kagame yavuze ko abona mu mikoranire amerika ifata u rwanda nk'inyongeri z'ahanyuma umunyamakuru steve clemons w'ikinyamakuru semafor avuga ko muri iki kiganiro yabajije perezida kagame ibibazo mu byiciro bibiri bwa mbere uyu munyamakuru avuga ko yabajije perezida kagame niba yizera ko amerika iri ku ruhande rwe mu ngorane zugarije ubutegetsi bwe muri iki gihe ndetse niba amerika yaba imufitiye runini mu gihe arimo agena intego z'ahazaza h'igihugu ubwa kabiri uyu munyamakuru avuga ko yabajije perezida kagame niba ibyo yari yiteze ku gusubira kumera neza k'umubano w'u rwanda na amerika byaragezweho nyuma y'uko akuriyeho paul rusesabagina igihano cy'igifungo akamurekura aha kandi steve cremons yanabajije perezida kagame niba ibihano biheruka gutangazwa na minisiteri y'imari ya amerika byashyiriweho umwe mu bajenerali be bakuru wanahoze ari umujyanama we mu bya politiki byaba byarongeye konona uyu mubano nyuma y'icyizere cyariho cy'uko ugiye gusubira mu buryo aha perezida kagame yasubije ko arambiwe n'uburyo amerika yigisha indangagaciro n'uburenganzira bwa muntu nyamara ikaba nta gifatika ikora mu guhana cyangwa kotsa igitutu repubulika ya demokarasi ya kongo ku gucumbikira gushyigikira ndetse yewe no gukorana n'abahoze mu butegetsi bwakoze jenoside mu rwanda umukuru w'u rwanda akavuga ko burigadiye generali andrew nyamvumba yahanwe mu rwego rwo kwirinda kurakaza leta ya kongo ngo itavaho itera umugongo leta zunze ubumwe za amerika ikayoboka ubushinwa mu isiganwa ryagutse ryo guhatanira umutungo w'amabuye y'agaciro iki gihugu gikizeho aboneka hake perezida kagame yavuze ko no muri gabo na nigeri hari ibisa nk'ibyo aho abanyamerika n'abafaransa bahangayikishijwe cyane n'uburyo ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro bakoranaga n'ibyo bihugu bwazagumaho bakaba batitaye cyane ku mibereho nyakuri y'abaturage b'ibyo bihugu hagati aho umwuka ukomeje kuba mubi cyane mu gice cy'intara ya kivu ya ruguru gihana imbibi n'u rwanda igoma mu burasirazuba bwa kongo abaturage barenga mirongo ine muri iki cyumweru dusoza bapfuye barashwe n'inzego z'umutekano za kongo mu guhosha imyigaragambyo yo kwamagana ingabo za loni muri iki gihugu mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka raporo ya loni yashinje u rwanda gushyigikira inyeshyamba za M23 zishinjwa guhonyora uburenganzira bwa muntu nko kwica abantu ikivunga no gusambanya kugahata abasivili iyi raporo kandi yagarutse ku bihamya bifatika by'uko ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo mu rwego rwo gufasha abarwanyi ba M23 cyangwa ahandi zikagaba ibitero ku mutwe wa FDLR Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Amerika mu gusubiza kuri raporo ya Loni yahamagariye u Rwanda guhagarika bwangu gushyigikira inyeshyamba za M23 zashyiriweho ibihano na Loni ndetse na Amerika aha kandi iyi minisiteri yasabye u Rwanda gukura ingabo zarwo ku butaka bwa Kongo u rwanda rwakomeje kenshi guhakana gushyigikira umutwe w'inyeshyamba za M23 minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'amerika kandi yamaganye imikoranire hagati y'ingabo za kongo n'imitwe myinshi yitwaje intwaro irimo n'uwa fdrr washyiriweho ibihano na loni ndetse na leta y'amerika urakoze temistokle mutijima muri repubulika ya demokarasi ya kongo abantu bane barimo abashinwa babiri bishwe mu ijoro ryo kuwa gatanu rishyirwa gatandatu bishwe barashwe n'abantu bitwaje imbunda bakekwaho kuba inyeshyamba z'abatwa byabereye ahitwa ngarura ho muri sekiteri ya nganja muri teritwari ya fizi uvira vedaste ngabo umuyobozi wa teritwari ya fizi sami kalonji avuga yuko abo bantu uko ari bane bapfuye baguye mu mutego watezwe n'inyeshyamba z'abatwa zikorera muri teritwari ya kabambari uyu muyobozi avuga ko abo bantu bishwe ubwo bari bavuye ngarura aho basanzwe bacukura amabuye y'agaciro bagiye karemi barimo abashinwa babiri umusirikare umwe wa frdc ndetse n'umushoferi wari ubatwaye usibye aba bantu bapfuye sami kalonji avuga yuko kandi hari n'abandi bantu batatu bakomeretse cyane ni village yenye iko mu groupement ya babungo sud secteur ya nganja mu muhana wa ngalula uri mu groupement babungo sud muri secteur ya nganja niho abashinwa baza bacukura amabuye ya zahabu muri sosiyete tcm iyo bacukura amabuye bakabona menshi barayafata bakayajyana karemi kuko ariwo ari biro yayo mu kugenda barashwe n'abantu batazwi ariko twaje gusanga ari abatwa babarashe dufite abantu abantu bakomeretse barimo umushinwe umusirikare umwe wa frdc umukozi wabakoreraga ndetse batwaye mu ishyamba amabuye y'agaciro tukuna muchayina moya tukuna frdc askari wa frdc moya na travayer moya walikuwa na muziko kabambi E, ya oro ile muziko yote balipeleka poroni bamwe mu basirikare ba frdc bakorera jima y'ibihumbi bitatu magana atatu na gatanu bavuganye n'ijwi rya amerika barahaguye abo bantu bavuga yuko nyuma y'aho izo nyishamba z'abatwa ziciye abo bantu bazikurikiye zihungira muri kabambari ho mu ntara ya manema abasirikare ba fadese bakorera ngarura ahari iyo sosiyete y'abashinwa ya tsm icukura amabuye y'agaciro bavuga yuko ingabo zikorera muri rejima ya magana atandatu na cumi na kabiri zafashe iyo mirambo n'izo ngomeri bazijyana mu mujyi wa karemi uri mu ntara ya tanganyika ahari ibiro bikuru by'iyo sosiyete y'abashinwa ya tsm gusa biragoye kumenya umuyobozi w'izi nyeshyamba z'abatwa zivugwa yuko zisha abo bantu kuko aho zikunze gukorera za karemi zikora kibandi alexi murinda n'umwe mu borozi bakorera karemi avuga yuko hari abungeri benshi muri uyu mwaka aba batwa bagiye bica bakoresheje imishare n'imbunda abatwa duturanye nabo muri aka karere ka karemi bakunze gukora amakosa hari abantu baherutse kwica ku itariki icumi n'umunani z'ukwezi kwa karindwi hari umusore bishe bamwishyuye kuri ka perezida hano na karemi na provensi ya karemi mu nzira ija nyungu ngubu baramwishe bamurashe inka barazitemura kenya inka zitatu zirasa barazibaga baragenda nibutse ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe abashinwa batanu bakoreraga sosiyete ya beyond mining ikora mu kirombe cya zabu ku bufatanye na koperative yaho bari bashimuswe n'abantu bitwaje imbunda imukera ho muri teritwari ya fizi Veda Singapore, ijwi rya Amerika.
mu burundi abacamanza bakuru barindwi bo mu ntara ya gitega na karusi bahagaritswe ku mirimo yabo barafungwa barakekwaho kuba barariye ruswa inkuru irambuye eloje wirikaneza nk'uko amasoko yo mu butunganira byemera ijwi rya amerika ko ari umunani bakurikiranwa ku byaha bibiri nyamukuru kurya ruswa no kwiba bakoresheje uruyeri ijwi rya amerika ryamenye umwidondoro wabo n'aho bakorera ndezire manirakiza cegera c'umushikirizamanza wa repubulika mu ntara ya karusi hagati na hagati hashira ubuseruko renovama Manirama umucamanza wo muri sentare isubiramwo imanza ya Gitega ku murwa mukuru wa politike Janvier Nizigiyimana umucamanza wo kuri urwo rukiko nyene Philotere Ndayishimiye umucamanza wo muri parake nkuru ikubukira sentare isubiramwo imanza ya Gitega Floridas umucamanza wa sentare isubiramwo imanza ya Gitega Abel Rankunda akora mu gisata kijejwe amategeko mu ibohero rikuru rya Gitega hamwe n'uwitwa Nestor umucamanza wa sentare nkuru ikubukira intara ya Gitega mufungwa munani ni Jean Pierre Masabarakiza umukozi mutoya ajejwe gutunganya imirimo muri parake ya Republika gitega aho bita abaplanton ibyaha bishyigikiwe n'ubutumwa bwo mu matelefone bushikirizamanza bufise nk'uko amasoko yegereye iyi dosiye abitubwira hari umugabo yigize umukomisiyoneri aragenda akavugana n'imiryango y'abanyororo canke abafungu ubwabo akabizeza ko imanza zabo zishobora kwihutishwa canke naho bashobora kurekurwa babanje gutanga amafaranga harimwo n'ayiwe ubutumwa buri mu telefone n'amajwi yagiye arungikira abakiriya biwe ahejeje kuganira n'abacamanza nivyo vyagirije ubushikirizamanza bufise niko amasoko yo mu gipolisi yemereye ijwi rya amerika uwo mugabo tutarabasha kumenya umwidondoro wiwe kuri uyu wa gatanu ku muhingamo yahagaritswe n'igipolisi afungiwe muri komisariya ya polisi murwa mukuru wa politike abandi uko ari umunani bafashwe ku munsi wa kane ku mugoroba ku itegeko ry'umushikirizamanza kizigenza wa repubulika babahamagaye ku matelefone baca babajana mu ibohero rya gitega ubutarariye baciye bumvirizwa maze binjizwa umunyororo uwa nyuma yinjiye saa zitandatu z'ijoro ni kumwe mu babibonye yiganiye ijwi rya amerika ni irya mbere kuva perezida Evariste Ndayishimiye yaje ku butegetsi hahagarikiwe icyarimwe abacamanza bangana gutya ariko inshuro zitari nke yabagabishije avuga ko bamusuzugura bagakora ibyo bayishakiye no kuri uyu wa gatanu yabigarutse ko ariko yugurura umwaka w'ubutungane w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ushira ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane igitega umukuru w'igihugu cy'u Burundi Ndayishimiye reka tumuteshe umutwe ubone ko abo mukorana mu kwica igihugu aho ndazi ko ariko bariko baravuga ntaco nzoba imana turi kumwe ndababwiza ukuri ntaco nzoba ntawe arabavuga ngo tumuteshe umutwe ngo ko ari umugabo ngo arazana bazike sivyo muhora muvuga hajya barabyumva barasha muri ko barabivuga barabyumva none imana imana ifise amatwi hose ikagira amaso hose aba batuma genda ziri ko hariho abantu bari inyuma yanyu babibatuma yavuze ko amakungu agagihugu ciwe bitumwe n'abacamanza bakora akazi kabo nabi abasaba gutanga imihoho atari uko abasezeranya ko bazohonyora hamwe reka duhangane jero urugamba wo gutunganiriza abenegihugu namwe muje ku rugamba rwo kubarenganya duhangane abo babakoresha muhirwe ntimuze mutsindwe mwebwe muze mushike kuco mwifuza gushikako hariho n'ibindi byo kudategera mwebwe nyene mwavuze ngo ubutungane urwego rw'ubutungane rukomere nimwe muriko muvuga ngo rugume rwaye murumva rero mu iyo ngingo inama shikiranganje yafashe yo kugiye gukora mu bushikiranganje atazosubira gushingwa n'ivy'imanza caba detashe ivyo bintu biratwaye iki bo muze muze murademisiona abacamanza bari mu bushikiranganje bw'ubutungane ni mudemisione nza n'abajirisite atari abacamanza nibace bademisiyone muri ayo mabanga bashinzwe hanyuma duce tujye na regirisite bakoreye mu bushikiranganje bw'ubutungane hari ingorane ariko umunyamategeko janvier bigirimana asanga umukuru w'igihugu nka kizigenza atari hakwiye kuvuga amajambo nk'aya ni imvugo ihora ikoreshwa n'umukuru w'igihugu aho bitandukaniye wewe umukuru w'igihugu nuko tuba turindiriye yuko afata ingingo kuri abo bantu banyonora itunga ry'igihugu tugasaba rero yuko umukuru w'igihugu n'abandi bajenerwe guhagararira amategeko niba bakeneye gufata abo bantu bagira ibiturire abacamanza indwi bafunzwe bitekanijwe ko mu ntango z'indwi baca baburanishwa mu ntahe kibiriraho nk'uko amasoko yuzuzanya byemerejwe ijwi amerika ni sentare ntayinyuzwa ibwirizwa kubaburanisha hisunzwe ibwirizwa nshingiro ry'u burundi riha ububasha abacamanza bize kaminuza kuburanishwa n'urwo rukiko co kimwe n'abasirikare n'aba abapolisi bakuru bakuru amakuru y'ijwi rya amerika ryahawe n'amwe mu masoko yo mu butungane no mu ibohero rya gitega nuko abandi bacamanza barenga cumi bikekwa muri iyo dosiye bashobora guhagarikwa umwanya uwo ari wo wose eroje buri kaneza ijwi rya amerika mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro ejo
yarusigiye indoto zitandukanye rufite imigabo n'imigambi yarwo mu gutegura ejo harubereye
ndabasuje mwe mwese mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm ni umwanya w'ikiganiro ejo ikiganiro mutegurirwa n'umuryango ejo yufu eko ukorera i kigali mu rwanda nge tugiye kubana mu kiganiro cy'uyu munsi ni uyisabye christine ikaze nanone mwe mukuri iki kiganiro ejo muherereye mu nce zitandukanye z'u rwanda ndetse no hanze y'u rwanda reka ntagire ikiganiro cy'uyu munsi mbibutse ibyo twaganira ubushize aho nari kumwe na mugenzi wanjye patrick karemera nawe ndamusuje nizere ko aho ari ameze neza mu kiganiro cyatambutse ubushize twaganiriye ku myumvire ya bamwe mu bantu bumva ko hakiri imyuga yahariwe abagabo ndetse n'indi yahariwe abagore by'umwihariko twavuze ku mwuga wo gutwara abagenzi kuri moto nk'uko bisanzwe ikiganiro cyacu mwe mudukurikira mukigiramo uruhare aho twari twabajije tuti ese mubona imyumvire yo kumva ko abagore cyangwa abakobwa badakwiye kujya mu mwuga wo gutwara abagenzi kuri moto ikwiye mu butumwa twakiriye reka duhere kuri tuyizere alphonse uri mu karere ka huye we ngo ntariyumvisha uburyo umugore we aramutse amubwiye ko agiye gukora akazi ko gutwara abagenzi kuri moto yabyakira ati ngewe mba numva rwose ntabyemera naho damascene manirakiza uherereye mu mujyi wa kigali we asanga mu gihe tugezemo ntawe ukwiye gusekwa cyangwa se kumva ko habayeho ishyano umukobwa cyangwa se umugore abonye ukora akazi kitwa ko ari ak'abagabo ati akazi karabuze icyangombwa ni uko akora akinjiza amafaranga undi mukunzi wacu we akaba ari umukobwa yitwa Yvonne Dusabe umunyeshuri muri kaminuza y'u Rwanda mu karere ka Nyagatare basanga umugore nawe ari ikiremwa muntu bivuze ko afite amahitamo yo kuba yakora umwuga ashatse atitaye ku bamuseka cyangwa se ku bamuca intege nshimire mwe mwese mwadusangije ibitekerezo byanyu nyuma yo kumva ubu butumwa ndabizi neza ko abadukurikiye bari kwibaza icyo uyu munsi tugiye kuganiraho uyu munsi turagaruka ku bantu badufasha imirimo ya buri munsi aho mu ngo dutuyemo ntimujye kure iki ni ikiganiro ejo mukomeje gutega amatwi
ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none twandikire cyangwa uduhamagare kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayidusangaho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandika ejo youth echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
mu ngo nyinshi cyane cyane mu mijyi usanga bafite umukozi ubafasha mu mirimo yo mu rugo itandukanye harimo nko kurera abana guteka gukora amasuku yose yo mu rugo ndetse n'indi mirimo itandukanye yo mu rugo ijambo umukozi uryumvishe rifite ibisobanuro bujyanisha kuba umuntu afite amasezerano yanditse cyangwa se hari ibintu runaka yumvikanyeho n'umukoresha we kumukoresha ndetse n'undi akamuhemba si kenshi tugenda twumva hirya no hino abakozi bo mu ngo binubira uko bafatwa n'abakoresha babo yaba ari ugukora amasaha menshi kudahemberwa igihe n'ibindi ku bwabo babyita ko byagakwiye ko bafatwa nk'abandi bana mu rugo ku rundi ruhande ho usanga abakoresha bo bavuga ko utamufata nk'umwana wawe kuko uba umuhemba kadukurikire ikiganiro twateguriwe na mugenzi wacu ishimwe honore abakozi bo mu rugo barasaba ko ibibazo bahura nabyo abakoresha ndetse n'imiryango itari iya leta yabishakira umuti
ese ntibatekeye nk'ako kanyama bakakubwira ati ni aka bosi cyangwa ni akabo mu rugo
mu bihugu byo muri afurika bimwe na bimwe n'u rwanda rurimo usanga mu mijyi yo mu nkengero zayo imijyi myinshi ikoresha abakozi bo mu rugo aba bagira uruhare rukomeye mu kwita ku bana no kunoza byose bifitanye isano n'imirimo yo mu rugo twinjiye mu rugo ruherereye mu murenge wa kigabiro mu karere ka rwamagana tuhasanze n'igena donata umukozi wo mu rugo ari mu mirimo yo mu rugo ari gukubura mu mbuga ndetse aranabifatanya no guteka ikibabaje kuruta ni uko akenshi na henshi baheruka babiteka dore ko batemerewe kubiryaho ukabona ntubiriyeho mu kandi kanya ukabona wenda n'uwo mwana saa sita wenda agusigiye nk'ibyo uramuha harimo n'izo nyama wabuzwa n'iki se wo kwiriraho kandi n'ubundi we baba batanaguhayeho n'imwe yego ku manange ifiriti se ntabwo ubwiza ukuri pe kugira ngo uzarye ku ifiriti ya ba bose aba ari hatari pe ese ntibatekeye nk'ako kanyama bakakubwira ati ni aka bosi cyangwa ni akabo mu rugo nawe uteka icyo kirayi urye cyangwa se n'ibyo bijumba urumva wabaho neza none se wabuzwa n'iki kuhabara uzi guteka ikintu ariko ntukiryeho nk'ukuntu uba usanzwe nka gutya ndi nko mu masuku ndi mu bintu byo guteka cyangwa no kumesa byose ubu nka gutya wenda hagiye hari nk'umuntu wenda batumvikana neza akaza akambwira ati gutya na gutya urumva nk'ibyo biryo umuntu ntaba ari bubiryeho cyangwa ugasanga mpaye nk'ubwo burozi mbaye ntanabushyiramo kuko ari ngewe ibintu byose ubitunganya mfa bagashira usanga naguhembye n'amafaranga y'inica n'ikiziwe utanavamo yewe n'ikanzu yo kwambara ibintu twabasaba nabo bakadufashe nk'uko bafata abandi bose bo mu rugo wenda umuntu yagira iki nawe nese wahera ufata neza umwana wabo nawe ubwabo batagufata neza ngo bagufate nubwo bimeze uko ariko hari bamwe mu bakoresha bafite umutima wa kimuntu nyirabahire atanazi ni umwe mu bakoze akazi ko mu rugo mu gihe cy'imyaka icumi iyi yose yayimaze mu rugo rumwe avuga ko yafatwaga neza kugeza ubwo uyu muryango wamushingiye atuye ahazwi nko kuri avega ubu akora umwuga w'ubudozi byarangiye ngeze ku mashini bitewe n'uko umumabuja twabanye yaramfashe neza byatangiye mpagera ndi umwana mutoya niga purayimari nza kuyirangiza gukomeza ntibyankundira nkomeza gukora ako kazi ko mu rugo nyine ari byo nkora gusa nyuma biza kurangira mbonye imashini yanjye njya kwiga kudoda ubu ndadoda iyi nayibonye nkiriyo oya narashatse ndi umumama ubundi bankingiye nk'umwana bari bafite mu rugo nabasaba kujya bafata abana neza nk'abo babyaye hari abakozi bagiye bagenzi banjye numvaga bambwira ati nk'ubu mu rugo nsigarana umwana niba musigiye amatange ntayo bansigira bikaba ngombwa ko nkwayo y'umwana baza tugaserera ngo umwana ntiyanyweye amata nyine ubwo none bamwe mu bakoresha abo bakozi bo mu ngo ba mabuja na ba bosi imvugo ikunze gukoreshwa basanga umukozi adakwiye gufatwa nk'umwana mu rugo kuko aba yaraje gukorera amafaranga gusa ku rundi ruhande hari ababibona ukundi niba uri umukozi mu rugo n'ubundi uba uri umukozi ntabwo uba uri umwana mu rugo icyo upfana na, na mabuja ni akazi kandi ubundi nta nubwo nta nubwo si ushaka kugira ngo ubeho nka mabuja ntabwo byakunda kuko byanga bikunze icyo umwana yariye uba ugishaka kandi kubera ko uba ukorera amafaranga mabuja ntiyakigura bisaba rero kugira ngo urye ibyo ibyo ubonye mabuja yakugeneye umwana wundi aba ari uwundi uyu aje gukorera amafaranga ntabwo yaje gukorera ibiryo ubuzima bwacu biri mu biganza byabo kubera yuko nibo batureberera abana nibo ibyo kurya nibo babitegura hanini mu kiganiro umuhuzabikorwa w'impuzamiryango iharanira uburenganzira bwa muntu n'ubw'umwana by'umwihariko crado evariste mu rwanashyaka avuga ko abana biganjemo abakozi bo mu ngo bagihohoterwa n'ababakoresha ni mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru tarifa mu mwaka w'ibihumbi bibiri makumyabiri na rimwe yavuze ko abana bagikoreshwa cyane imirimo yo mu rugo bagakora amasaha menshi rimwe na rimwe ntibahembwe bagakubitwa bakanasambanywa ibi bigira ingaruka ku mikurire yabo bagakura barahungabanye kandi bamwe bakanatwara inda aba bana nta burenganzira bagira yewe nta n'amasezerano y'akazi bahabwa ariyo mpamvu hari abamburwa abandi ntibamare kabiri aho baba hari impamvu nyamukuru impuguke mu mibanire ya muntu dogiteri sebastien gasana abona itera imibanire ndetse n'icyakorwa bahuye n'ibibazo bageze ahantu barakora akazi nako katoroshye noneho bakagira n'ibyago kuko wenda batanabafata neza nk'uko babitekerezaga ndakunda kuvuga cyane ba nyirabusha cyane kuko uko ubu bimeze buriya nibo bahura n'abakozi cyane nibo baba bareba uko batetse nibo baba bagomba kwita kuri abo bana iyo batabitwararitseho cyangwa ngo babanze babarebe barebe bifate umwanya barebe imico y'abo bantu ndetse banabaganirize bamenye ibibazo bahuye nabyo icyo gihe bishobora gutuma wa mukozi ibyo adashobora kubwira nyirabuja cyangwa se shebuja ajya kwihimura nawe kubo kubo asumbije imbaraga cyangwa kubitwa ko aruta abo rero icyo gihe abana nibo babihomberamo kuko muri ibi bihe byashize twagiye twumva abagiye bica abana hari abagiye babiba ubu hari abagiye babashaka kubaroga hari abagiye bafata nabi ku byerekeranye n'imirire ni ukuvuga ngo n'ibyo ngibyo by'abakozi rero nabyo ni urwego rushobora gushyirwaho kugira ngo barebe ukuntu niba n'umwana asigaranye n'umukozi abe bigaragara ko uwo mwana afite afite sekirite n'uwo mukozi nawe ubwe afite sekirite noneho n'ababyeyi niba bagiye no ku kazi bajye ku kazi batekanye ese iki kibazo ninde ugomba kukigiramo uruhare ni ukuvuga rero ngo ni ikibazo gikwiye gusuzumwa abantu bakungurana ibitekerezo bagashaka ubunararibonye bw'abantu banyuranye noneho hakazamo n'ibintu by'imyemerere buriya abanyamadini cyangwa abo bantu bakora kuri kote morale spirituelle hari aho bagera bashobora kugera abandi batagera ni ukuvuga ngo mu bibazo byose bishaka bigomba gushakirwa mu nzego zitandukanye hari umuryango hari ubuyobozi bwite bwa leta ubushakashatsi bw'abahanga mu ngeri zinyuranye imibanire ya ba muntu mu ndwara zo mu mutwe ku buryo hakoreshwa uburyo bwose bushobotse kubwira umukozi nabi bigira ingaruka haba ku mukozi nyirizina n'abana yitaho buriya kumubwira nabi hashobora no kubaho n'ingaruka ugasanga umukozi ko wakamubwiye nabi nawe ashobora no kugirira abana nabi gusa byagahagaze nyuma yo gukora ubushakashatsi ku kazi ko mu rugo n'imibereho y'abagakora umuryango adebefu asosiyasiyo pour la defense des droits de développement durable et du bien-être familiale bwakozwe muri bibiri na cumi na kane uyu muryango wasanze abakozi bo mu ngo bahohoterwa cyane basanga hanakenewe itegeko rigenga akazi ko mu rugo ubushakashatsi bwagaragaje ko abakozi bo mu ngo bahura n'ihohoterwa rishingiye ku mubiri ku mutima no ku gitsina umuti iki kibazo ngo ni uko leta yabishyiraho amategeko ahamye yo kurwanya iri hohoterwa ariko kandi n'abayobozi b'inzego z'ibanze bakagaragaza ubushake mu kurwanya iri hohoterwa gendesha imyonore ku bw'ikiganiro ejo mu karere ka rwamagana
reka dushimire mugenzi wacu ishimwe honore waduteguriye iyi nkuru tunashimire n'impuguke mu mibanire ya muntu dr sebastien gasana aho abona ko ikibazo cy'abakozi bo mu rugo kigomba kwitabwaho n'inzego zitandukanye kigakemurwa wibutse ko nawe duteze amatwi wadusangiza igitekerezo cyawe ku ngingo turi kuganiraho ku bwisanzure bw'umukozi wo mu rugo kuri iki kibazo ese wowe ubona umukozi wo mu rugo yafatwa nk'umwana waho cyangwa se afatwe nk'umuntu uri ku kazi ariko hubahirizwe amabwiriza yo kwitwa umukozi dusangiza igitekerezo cyawe kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe
reka nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm
nyigisha ku muntu nyagasani mu bumuntu mu mutima mu bupfura simbe gito ngo ubuto bunshuke bimviremo gutana ngira umuntu ari kumwe n'umuntu nyigisha gutanga ibitekerezo byanjye unyigishe no kubaha iby'abandi nyigisha kuba inshuti nziza ariko unyigishe no kutivanga mu by'abandi ngira umuntu ari kumwe n'umuntu unyigisha gushima nta buryarya unyigishe kugaya ntakomeretsa nyigisha kwishimira intsinzi y'abandi nyigisha kubigiraho undinde ishyari ngira umuntu ari kumwe n'umuntu unyigisha kuvuga nziga unyigishe no kuganira unyigishe kwirinda ibiganiro by'ubupfapfa ariko unyigishe no kujya impaka zubaka ngira umuntu ari kumwe n'umuntu unyigisha kubaha buri wese ariko unyigishe no kutigira agatebo unyigisha kugira impuhwe ariko kandi undinde zimwe zitiza urugi ngira umuntu ari kumwe n'umuntu nyigisha gukira no gukinga ariko unyigishe gukingura umutima nyigisha kugira amakenga ariko unyigishe no kugira icyizere ngira umuntu ari kumwe n'umuntu
kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
nyigisha gukora ntategereje gushimwa kandi nishimwa sinzi ishyire hejuru nyigisha kugira neza nubwo ineza yanjye ntayisanga imbere ngira umuntu ari kumwe n'umuntu nyigisha kubana n'abantu neza nzasige inkuru nziza imusozi nyigisha ko
amakuru n'ibiganiro nabagezagaho ni hano birangiriye mu kanya murumva ikiganiro dusangira ijambo mu gihe cyumweru cyiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America